Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika riyabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 17 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije
nyiri cubahiro umubisi perezida bagaza sinakekeranije kumushingira intaye nkiriho naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose
uyu ni perezida Pierre Nkurunziza igihe c'ibirori vyo gushingura Jean Baptiste Bagaza yahoze arongoye Uburundi inkuruca kimwe n'andi makuru harimwo ikibazo c'ivyangombwa ku barundi bagwiza tunga bari mu Rwanda turayigaruka ko mu kanya karimere Kuri uyu wa kabiri niho umuhisi Jean Baptiste Bagaza yahoze arongoye Burundi yashingurwa n'icubahiro cinshi. Perezida Pierre Nkurunziza yari mu birori vyo gufuba Colonel Jean Baptiste Bagaza. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza niho yari yishikiye reka tumutega amatwi.
turi ku musozi wa vugizo komine mukaza ku mugwa mukuru bujumbura ahashinguwe perezida w'abagaza abantu isinzi abato n'abakuze aboroshe n'abahambaye bari baje kumuherekeza irya nyuma nk'uko vyagenze kuwa imana uheze mw'ijoro ikiziga ciwe kivanwa ku kibuga c'indege ca bujumbura n'uyu musi careruwe n'umuduga wa gisirikare abakuru b'ibihugu bagenderamwo iyo bariko baramutsa ingabo ku minsi mikuru ihambaye afata ijambo ku izina ry'abarundi bose perezida nkurunziza yashimagije ubutwari bwa nyakwigendera nyiri cubahiro umuhisi perezida bagaza sinakekeranije kumushingira intaye nkiriho naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose yaje gutwara mu bitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi zabaye mu gihugu ariko ndazi neza yuko abenshi nk'imfuvyi n'abapfakazi najewe ndimwo twayiruhukije igihe umukuru w'igihugu perezida bagaza yatwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'u Burundi uko imana yamuremye uko imana imuhamagaye mu gusoza urugendo bwiwe nta murundi yakuye inkota mu bwubati wayimushoreze imana yimwakiriye mu bwami bwayo kuko yabaye umugisha ku gihugu cacu Burundi ubwo butwari umukuru w'igihugu avuga no mu muryango wabagaza barabwemeza bwashitseho umutuma kurengera ka mwana wa mama abagoza mwene wabo mu mabanga y'ubusitanteri kubera atarakibifitiye ubushobozi Evariste Nzakaha ni mukuru wabagaza amaze umwaka atwaye rero cyagiye kuba akagungura twe twarabasitanteri mirongo icenda n'icenda hasigaye umusitanteri umwe w'ingozi afise imanite yewe rero ndavyumva ndaza ndamubaza mbega nyakubahwa nanjye ndakurwa ati ntanguriye kuri wewe ee babundi ba nyakubahwa urima nkimuka nagira ngo nza kubabura umatari ya nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri muri icyo gihe rero jyewe natwara nyanza mukuru wa nsanze teransi yatwara rutovu mukuru wa micombero yatwara gitanga byere rutana yatugize ihuruti turagira n'ishavu ati hariho abahejeje univerisite batembagara mu ibarabara namwe muzoronka akazi muringaniye ndabona ko igihugu cyapfuye naho twagize ishavu mugabo twarabishimye nawe bahimbanya kubahwa n'abazoza hanyuma ababiga amashuri babona kure namwe murabakurikiza n'abariko bariga mu minsi yiwe ya nyuma Colonel Jean Baptiste Bagaza hari ivyamubabaza bikamusonga yavyiganiye zeno nibubona umukuru w'umugambwe Parena Bagaza yari yarashinze icamubaje rero agira ati none ni kuki imigambi twasize myiza abadukurikiye batayikurikiza yarambwiye n'urugomero rw'umuyagankuba kuri jinji na murembwe yarusize ivyigwa vyaheze none haheze imyaka mirongo itatu rutarubakwa ntiyashobora kuvyumva hari ibanki ya zipe ati uravye akuya twabitse kugira ngo iyo banki ize ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwizatunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha sinumva ingene yabajyanye
mu myaka yiwe ya nyuma yo gutwara bagaza ntiyagiraniye imigenderanire myiza n'ishengero rya katolika ariko kutumvikana kwabo ntikwabaye uguhoraho musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura evariste ngo yagoye yabishikirije mu nkuka ya misa yasomeye muri katedrale regina mundi turasabira muntu ariko imana ni izi aho kwemera kwiwe kugera twebwe abantu rero ntiduce urubanza kuko twohaba ducuta urutarigo aha ndabivuze kumva muri mwebwe harakora birasanga ubwo ekereziya katolika cyane amande ya makereziya ntiyoba yaragize umwikomo cyane ikababara kubera ibyabaye muri iya myaka ya kera jewe ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye n'abandi twebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye none kuri twebwe agiye amahoro n'ubu tubandanye tumusabira
Colonel Jean Baptiste Bagaza yitabiye Imana mu bitaro vy'i Brussels mu Bubiligi ku itariki ya kane uku kwezi yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yafashe igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero ata amaraso abanje guseseka bose bava muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi co kimwe n'uwo yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu Rutovu nyene Major Pierre Buyoya bagaza yaramukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibirekurira abahoze abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yokwije imyaka mirongo irindwi y'amavuko asize umukenyezi umwe abana bane n'abuzukuru umunani mu birori vyo kumusezera rya nyuma turetse abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hari haje kandi n'intumwa ya leta ya Uganda uwo yibukije ko perezida Bagaza yafashije rwose kugira hashikwe ko amasezerano yarusha perezida Museveni nawe yamuhaye ubuhungiro imyaka myinshi amaze gukomborwa yari yarungitse abana biwe babiri babigeme Eroge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze iroje isoko rike riri ku ibagiro ry'ibitungwa mu ntara ya rutana yabangamiye abanyagihugu baba mu micungararo yaryo ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse umuntu ukora abaye umubanyi wa bamwe banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uyo munuko uva ku micafu rimwe ibagiro riri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana iryo bagiro ryubatswe nk'ihangare rifite nk'imetero 10 kuri zitanu tuhashitse ntabayangayanga twahasanze ikintu cyonyine cyerekana ko hariho ibagiro ni umugende w'amaraso biboneka ko harimo mashasha n'ayarahamaze iminsi ikindi twabonye ni ikinogo cyuzuye ibintu bimeze nk'amayezi hari n'umunuko uteye ubwoba iryo bagiro ntigire banga rikikuje n'inyubakwa aho mwishyiraho mituweli rivuza abakozi ba leta rikoreramo mu ntara rutana hamwe na komisiyo y'igipolisi hambavu y'ibiro hariho n'inyubakwa zibamo abanyagihugu basanzwe nko ku metero zidashika cumi uva kuri iryo bagiro hariho imihana muri iyo mihana twaragendeye mwumwe aho naho twasanze ba inzu bari ku mirimo twaraganiriye n'abakozi baho aho batubwiye ko bugarijwe n'umunuko uva kuri iryo bagiro baranuka nta nuko bahagirira isuku ntibahakorerera nyene ibyo babaze bigumaho ntibabikuraho kandi ngo bahakoroba bica bigumaho nyene ibiraso ibisazi bikaza biraduma naho umuntu yaba ariko arafungura bikaza mu masahani numva ko biba ariko bitera indwara bamwe urabona no kurigirira isuku ntibarigirira isuku ngaho hanye ayo mayezi ahari ntiyatuma akamoto kabi kabi n'amaraso byose bivuriraho abima bahagirira isuku kuko yaba baheza kugira kubaga bagaca bakuraho ibyo iyo micafu yabo ukwagwaho igisagara cya rutana kwatumye imicungano y'iryo bagiro hubakwa amazu ya kijyambere mbere hariho nayo twasanze akiri ko arubakwa bamwe mu bubaka ayo mazu twaganiriye bavuga ko byari bikwiye ko iryo bagiro ryimugwa ya keshi gusa ntibyahora bikunda kuba biri ahantu haba abantu aha aya madaju ubu nyine iyo yari iri ngaha nyine nk'ahantu nyine hitaramuye
nubwo aho kera ibagiro ryari hehe ryari aho nyine iryo ni rya kera rwose aho hari hameze gute ikihaza ryari ahantu nyine hitaramuye nyine nk'uko ngira ngo aha nta nzu n'imwe yari hari mu ibi biki hari mu ishyamba mu bisanzwe riri inyuma y'amazu nta ngorane byotera ku magara y'abantu ubwo ubona byogenda gute murebe ko iryo bagoyimura bakayigiza imbere y'aho abantu baba cyangwa murumva mu gisagara urabona nk'iryo riri mu gisagara ku bwanje mubona yuko iryo bagoyimura bakarivana ngaha bakarishyira ahantu kureba badashobora kuryimura naho hariya baje kubaga inka cyangwa impene bagaca bava bahakorofye ayo mayezi bakaba abantu bayimbire bakureba twarabonanye n'abayangayanga bahora bahabagira nabo batashinye ko tubavuga amazina badushutse ko ubukene bw'amazi butaborohereza gukora isuku y'iryo bagiro hari amazi byarisaba rwose ahubwo nta- ntihegera hasi na gatoya ariko ubu kweri biragoye kubera habaye ubwa amazi amazi yaraturinda kuza gusaba gusaba hajya hepfo nyine mu- mu babanyi hajya umva ntibyoroshe kuronka amazi oya ntibyoroshye kweri kweri hajya ahantu hari hakwiye amazi kwibaguka henshi henshi hari amazi niho haguma hari isuku umuntu aguma ahagira neza ubwa ata amazi hari urumva aragoye ajya uvoma amazi ku bidomodomo biragoye kubibwira uko- uko ugire neza hajya hose musanteri wa komine rutana nkurizanye isidora avuga ko ubuyobozi bwa komine rutana ico kibazo bakizi kandi ko bamaze kwitura ishyirahamwe rya leta regidezo yaje gutanga amazi n'umuyaga nkuba uyu musanteri avuga ko barindiriye ko ico kibazo gitoregwa inyishu ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abarundi bahungiye mu rwanda bamaze kugira ikibazo cy'ivyangombwa vyo gusohoka mu rwanda nyuma y'umwaka uheze bahunze hari abahura n'ibibazo vyo gushobora gushikira amakonta yabo muri banki canke bakabura uko basohoka igihugu ku giti cabo c'abagwizatunga abaserukira impunzi bavuga ko ico kibazo kizwi kandi kiriko kiri- kirigwa kandi kizotorerwa umuti vuba nk'uko eh, ngo kuko ah, cabashikiriye bavuga ko mu minsi mike hagiye kuboneka urupapuro rw'inzira rw'impunzi bita mu gifaransa titre de voyage ni inkuru ya tabita mu kamusoni
umwaka uraheze abarundi bari mu buhungiro abatari bake mu gusohoka igihugu basohokera kuri sepejel canke kuri rese pase impapuro z'inzira zigugwa make kandi zigarukira mu bihugu vya hafi izi mpapuro uko ziciriye hagufi niko zimara igihe gito sepejel za kera zamara amezi atandatu rese pase ikamara umwaka abaje kuri sepejel muri iki gihe basanga zaraheze badafise ivyangombwa vyo gusohoka mu rwanda kugira biyungunganye hari n'abari bafise igitabo c'inzira bita passport ariko kimaze igihe ugasanga giheze batarashobora gutaha kugira ubone urupapuro rw'inzira bigusaba gusubira mu gihugu c'amavuko kuvyaka ivyo ntibishobokera bahunze kuko ico bahunze kiba kitarahera navuganye n'abasore bikorera utwabo bavuga ko intambamyi kubona icangombwa iz'ubwa mbere y'izindi ntambamyi bagira mu kazi kabo ka minsi yose twarashikanye ibintu ino nubwo twabihejeje nta ruhusha dufise rwo rwo dusubizayo kuko nta mpapuro dufise zibitwemerera kandi ntibishoboka ko dusubira i burundi baduturonka izindi mpapuro rese pase yanje yimaze ikiringo c'ukwezi heze ubu unye nta ruhusha mfise rwo kuva ngaha kandi simfise ukuntu nibako ntashoboye kuja kurangura ibindi bintu ubu unye ndafise ikiringo c'amezi ane ata vyangombwa afise Eh, nuko nyene kuko bumva ubu ntawe ushobora gusubira i burundi ubu kandi dushobora kugira voyage ngo tugende kwisumamo ahandi hantu canke ngo tuje kurangura ivyo twari dusanzwe dukora kuko impapuro zaheze ubu tugiye kugwa mu bana nk'imbeba uretse iki kibazo cyo gushobora kwiyunguruza hari n'ikibazo cyo gushikira amafaranga umurundi w'impunzi aba afise kuri konti hari abavuga ko amahera yabo aheza agahera mu mabanki kubera ivyangombwa bibuze urabona benshi twaje ataca kimwe tuzanye ibikoresho vyose vyasigaye i burundi amafaranga yasigaye mu mabanki ubu ikibazo gihari ni uko umuntu adashobora gutora amafaranga kuko ata vyangombwa afise ni ukuvuga ugiye gusaba amafaranga muri banki kuri konti yawe bagusaba kuyicerekana ba eh, bagucere icyangombwa cawe ibikuranga eh, ico gihe ntushobora kuronka amafaranga ntushobora kwerekana ko ari icyangombwa cyawe cyaheze mugabo bakayaguha oh, ivyo ntibishoboka bishoboka tusaba yuko ababijeje hasere na leta y'u rwanda idufashe tubeho nk'abandi twibaze yuko kurya baduhaye ibipapuro byerekana yuko twa- twinjiye mu gihugu twahunze twifa ko baduha dushaka no kubaduha ibipapuro biduha uburenganzira bw'uko dushobora gukorera utwacu kugira ngo tubandanye twibeshaho mu mirimo yacu ya minsi yose mu mategeko agenga impunzi uwahunze anonsa icyangombwa n'igihugu yahungiyemwo gikoranye n'ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr icyo cyangombwa kiba gitanga uburenganzira bwo kuja mu bindi bihugu byose kiretse igihugu impunzi iba yaje ivamwo kuko uwahunze iyo asubiye mu gihugu ciwe uburenganzira bwo kwitwa impunzi buca buhagarara wiri nkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara mu rwanda amenyesha ko iki kibazo cabashikiriye kandi n'ikibazo c'impunzi zose muri rusangi twaravuganye n'ubushikiranganje bubijejwe ariyo medimar eh, baratweretse yuko hariho amatitre de voyage eh, mu minsi iri imbere ah, azoboneka ariko icyo mwamenya ni uko ari eh, titre de voyage zizokorwa mu mu- mu buhinga bugezweho ariyo bavuga biometrique ibyo rero ari ikintu gishasha ni ikintu nabo eh, bisaba yuko baciga ko n'abazobikoresha bakamenya ingene ba- bazikoresha eh, titre de voyage biometrique nibaza yuko no mu nyuma bazotubwira ingene izo titre de voyage abazozikenera ingene bazozironka naho bizoca ikindi kigiye gutangwa ku basanzwe bagira ibibazo byo gutora amafaranga muri banki ni ikarata y'impunzi nayo nyene izoba ikozwe ku buhinga bwa none hariho urukaratasi bita carte de refugie canke agapapuro kerekana yuko uri impunzi ariko bwa bupapuro bugezweho bitwa biometrique ibyo nabyo twarabisabye yuko eh, byokorohereza impunzi zose nk'uko impunzi za kera twazisanze ngaha mu rwanda usanga bagafise bice bituma iyo ugiye muri banki abakaratasi ushobora kugakoresha eh, iyo ugiye kugura nka carte sime muri mtn batarinda kugira ngo zana pasiporo kuko turazi ko benshi bata- batazifise ibyo rero bizofasha cyane rwose eh, mu byo bagenda bakora mu buzi bwa misi yose kuva ngaha no kuja hirya i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
urakoze yitabita muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibinyabwoya bita mu gifaransa chenille defoliante biragisibije ku bintu byose by'ibiterwa mu ntara cankuzo mu buseruko bw'uburundi iki kibazo nico kiganiro mu gisanga cy'uyu munsi cibanze ko mugenzi wacu eugene mukankusi yatumiye umuhinga mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara cankuzo bekimanse hatungimana aratangura avuga uko ico kibazo cy'ibinyabwoya cifashe muri iyo ntara
E, mu ntara ya cankuzo ikibazo cy'ibinyabwoya bijya amababi uko novuga nuko mu makomine atanu bizi intara ya cankuzo amakomine ane yose yarafashwe ni- yarafashwe n'ibyo n'ivyo binyabwoya ariko ku rugero urugero atari rumwe ikomine yatsinzikaye cyane ni- ishinga n'ubwo bunyabwoya ni ikomine ya kigamba aho imitumba icumi n'ine yose igize ikomine ya kigamba yose yafashwe n'ubwo bunyabwoya aho naho ico ico ico nobabwira nuko ibiterwa cyane zakariwe hari ibiterwa by'ibiharage uburo amasaka ibiyoba imyumbati ibitoke i- ibijumbu n'ibyatsi cyangwa n'ibiti bisanzwe biba biba biba mu gahinga ubwo bunyabwoya naho nyine barafata barafata ibyo biti muri komine cankuzo muri komine cankuzo ubwo bunyabwoya bwitangwa bwari bwibonekeje ku mutumba umwe umutumba umwe wa gatungugwe muri komine mishiya yari yari mitumba itanu muri komine cyangwa yari yari ku mitumba ibiri tumaze kubona rero ubwo bunyabwoya bwibonekeje tukabona yuko bu- bu- bufise n'ibimenyetso bidasa n'ubunyabwoya twari tumenye ngaha mu ntara ya cankuzo cyaciye twita ubushikanganji bw'ubuhinzi n'ubworozi mu gisata kici- mu gisata cyabwo kijeje ku- kigiye kurwanya indwara z'ibiterwa baraza kura- turajana muri komine ya kigamba turaraba turafata ama icyo bava mu gifaransa ama echantiyo hanyuma baca baturungikira umuti umuti wita dimetowate twakoresheje mu gupompa turaje aho tumaze aho twari tumaze gupompa mu ntuzi mu ipompa rya mbere kuko ubunyabwoya bwarapfa ariko rero ingorane ingorane dufise nuko wasanga byinshi wasanga ubunyabwoya byinshi wasanga buri ku biti hejuru aho yo mu gatondo iyo akazuba gatanguye kwaka ugunya buca bumanuka bukaca bushwara imirima ico rero twaciye dukora ubushi- dufanye n'ubushingano bw'ibintu n'ubworozi twaciye tubanze kuronka uwo muti twaciye duhemereza bene gihugu bose eh, ubwo bunya bwamaze kwime- kwibo- kwibonekeza hampande y'imirima yabo ku- turahe- turabahereza umuti baratangura gupompa gusa ikibazo wasanga kihari nuko wasanga usanga ari nk'uwo usanga bwateye mu itongo ry'iwe ugasanga nta bana afise cyangwa ugasanga ni nyakamwe ashobora kura ingene ashobora gupompa kuko bisaba uwo muti tuwuvanga n'amazi ku rugero rw'amasese abiri ku muma rw'amasese mirongo ibiri ku malitiro cumi cumi ko dukoresha amapompo afise amalitiro cumi ubu rero aho bige- aho bigeze aho bigeze kubera imirima myinshi cyane cyane nk'ibiharage biriko birera biriko birera ubwo ubwo bunye- n'amasaka asa n'ayeriko arera n'ibiyoba bisa n'ibiko birera Ucu- aho bukibonekeza cyane usanga ari nko ku myumbati ku bijumbu no no ku biti no ku biti Mm.
yego none iyo mupompye iyo miti uravuga uti hari nk'abantu baba badafite nk'abana ni ukuvuga abana bashobora kujya kubavomera amazi yo kuvanga n'iyo miti I- nta kibazo mwari mwabona mu byerekeranye no gupima amazi n'uwo muti mu kubivanga abaturage barabisobanukiwe
barabisobanukiwe kuko imbere y'uko bavanga uwo muti na- n'amazi ba- babifasha n'umufundi bindi ku mutumba ni ukuvuga uwo- uwo- uwo- umwe niko tugiye gupompera we aravoma aravoma amazi aka- aku- a- agashitsa mu- agashitsa mu nusu tugaca dushi mu nusu ni ukuvuga nko ku manuze ku malitiro atanu tugaca dusukamwo nyamuti amasese mirongo ibiri mu ntuze mu malitiro cumi hama ka- tukaca twuzuriza tukaca twuzuriza tukaca twuzuriza ama- ayandi mazi tukaca tumera nk'abazungagiza iyo pomo kugira umuti ushobore kuvangana neza mu mazi hanyuma akaca aja gupompa mu murima iwe Mm. N- none se ubwo iyo avanze iyo miti akayitera hari ing- ibiribwa mwa- ah, imyaka mwari muvuze nk'iyabiri hafi kwera babiteyeho nta ngaruka bishobora kugira ku buzima umuntu ariye iyo myaka
aho tugeza kuraba ko- kuko iyo miti tuma tuyikoresha ku biterwa bitari bike cyane cyane nti- cyane cyane uvuga ko nti- ntidupompa im- ntidupompa ibiterwa biba- biba ntidupompa ico umuntu azofungura cyane cyane turapompa dupompa amababi ariko umuti urashobora urashobora kugwa ku ntuze urashobora kugwa ku ntuze ku bi- cyane cyane ku biharage iyo usanga byeze ugasanga bagiye kubitonora baragira Mhm.
ariko tubabwiye tubahimiriza yuko kubera tutazi tut- kubera uwo muti ama imiti y'amaproduit chimique kenshi usanga ifite ingaruka mbi ku muntu uze ku magara y'abantu kumbi iyo dupompe turababwira duti muzori muburindira nk'indwi zibiri cyangwa indwi zitatu kugira bashobore ntuze kugira uwo muti we wa- washoboye kuva kuri ayo mababi kugira bashobore ntuze kuyikora kunoza kuri icyo giterwa nk'ibiterwa nk'ibi basanzwe barya amababi dufate ariyo ngo bafungura amababi y'ibiharage cyane cyane iyo twapomye turabuza yuko bashobora- basho- basoroma ko amababi baza gufungura
mwari mutubwiye ko komine muri komine kigamba ya cankuzo ariho hibasiwe cyane n'ibyo binyabwoya ah, kubera ko hanegereye ishyamba Eh, kandi mukaba Yego.
muvuze ko ibinyabwoya biba mu biti bika- mwamara gupompa ibyo hasi bikamanuka bikongera bikamanuka murateganya iki mufatanyije na minisiteri y'ubu- y'uburimyi n'ubworozi
tube subima subima gato ubwo bunyabwoya cyane cyane bukunda kwibonekeza gihe habaye ihindagurika ry'ibihe cyane cyane iyo imvura iyo imvura yakenye icyo rero kuko kugira turwanye ubwo bunyabwoya biragoye kuko ubwo bunyabwoya buzanana n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane nk'ubu bwatanguye mu mpera z'ukwa kane aho mu gihugu cyose nk'igihugu cyose cy'u Burundi imvura yasa yasa n'iyagiye kubera iri hindagurika ry'ibihe ryabaye icyo turiko turiko turaho dufatanya n'igi- n'ubushinga bw'ibintu n'ubworozi ngo turiko turahimiriza bene gihugu ubwa mbere guca imiko guca imikobeko kuko buri muntu uze muri iyi mvura iyi imvura iguye iguye nabi ituma imirima yitwagwa ikindi ko turagira ko turagira amapepiniyeri y'ibiti azoca ategwa ku misozi yose ihanamye ku misozi yose iri mu ntara ya Cankuzo ubwo dutetse ubwo tugira amapepiniyeri y'ibiti bibana n'indimo n'ibiti uzotera ku misozi ni mu ntumbero yo kugira turabe yuko iryo hindago- iryo hindagurika ry'ibihe tworigabanya buke buke naho muzi yuko ikirere kigabwa n'imana kika- kikagabwa- kitagabwa n'umuntu ikindi kandi ko kirakogwa kubera mu ntara ya Cankuzo ibonekeza imiriyo nyakanga cyane aho usanga imi- imisozi myinshi yahiye umu- mu barongoye intw- mu barongoye intw- intwaro mu ntara ya cankuzo barafashe ingingo zikomeye cyane aho aho bariko bariko barahimiriza bene igihugu kuraba ingene bocu- bo- bocunga imisozi kuko hari inkozi z'ibibi zishobora kwikika mu gihe kandi ziriko ziraturira ure mu ntara bariko baritunga ko bariko baritunganya kugira barondere abo twokwita mu gifaransa aba aba garde forêt bazocunga iyo misozi yose ku- gute- gutinda ikirihere uco ndibaza yuko imisozi idahiye kuko nayo nyene yari mu bituma haba ihindagura- ihindagurika ry'ibihe turibaza yuko n'izo ngaruka mbi zituma kwihoba ry'ibihe rizoza riragabanuka buke buke ariko ku bijyanye n'ubunyabwoya n'ubu- buzanwa n'ihindagurika ry'ibihe ni ukuri ntibamenyesha ko bigoye ingene twokinga kugira ubwo ntuze butere kuko chaque fois igihe cyose habaye ihindagu- imvura ibu- itaze ubunyabwoya butegerezwa kubonekana nibamenyesha nko mu- nko mu mwaka uheze ubunyabwoya bwari bwibonekeje- bwari bwibonekeje mu- muri komine kigamba nyene ku mutumba wa rujungu aho na nyene kugira tu- kugira tubutuze byabaye ngombwa yuko tugenda tugapompa ariko tumaze gupompa aho ico gihe imvura yaciye igwa bwaciye bugabanuka ubu bunyabwoya ariko burasa n'ubutari busanzwe burasa n'ubu- n'ubwoko bushya Bya- byaba ari uko kubera ihindagurika ry'ibihe nk'uko mubivuga
birashoboka kuko iyo habaye ihindagurika ry'ibihe ibintu ibintu- ibintu byose bi- bi- ibinyabuzima byose biragerageza guhindura ingene byahora bibaho kugira bishobore bishobore kubana n'iryo hindaguruka ry'ibihe ariko tuba twiyumvira yuko n'ubunyabwoya kuko ubunyabwoya ntabwo tuba- ntabwo tuba tumenyereye kubona ubwo twaba tubona bwa bunyabwoya ama- bwa- bwarya ibiterwa ibi- ibi- bwarya ibi- ibinyantete ibinyantete bukarya n'ibyatsi byo mu ishyamba Mm.
ariko ubu rero ibyo binya- ubwo bunyabwoya bwateye ubu Burarya burya byose.
ibyatsi byose ikintu cyose cy'amababi buhuye Mm.
burarya Mhm. Ye, reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho turuvu- turimo kuvuga ku binyabwoya bya- byibasiye ibimera byose mu ntara ya cankuzo umutumirwa wacu hakaba ari bwana hatungimana berikimasi ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cankuzo iki kiganiro rero ni ikiganiro ry'ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira uwa mbere johnson uranyumva ndabumva mwiriwe neza wiriwe urakomeye urahagana he
ni amahoro ndi i kigali mu rwanda Eh, ikaze ku ijwi ry'amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
njyewe ikintu naba- nashaka kubaza umutumirwa Mm.
urumva ibyo bintu ntabwo biri ku rwego rw'intara yamuze gusa Mhm.
ni ibintu bigo- bi- bizakura kuko urumva n'ubushobozi kwanza bw'intara ntabwo bwapfa kugabanya icyo cyiza kuko ngenda cyita cyiza kuko urumva ni ikintu gikomeye cyane Mhm.
ndi umukecuru w'imyaka mirongo avuze ngo ni ubwa mbere mbonye utu tunyabwoya urumva ni ibintu bikomeye njye namubazaga Mm.
ese ni izihe ngamba barimo bafatanya na leta y'u Burundi na minisiteri y'ubu- y'uburimyi n'ubworozi ni izihe ngamba barimo bafatana baf- ku buryo babasha gutabara abo baturage ese ko wumva imyaka yabo irimo ihura n'ibibazo ni iki leta iri bubafashe muri iki gihe ko umusaruro utazaboneka byanga byakunda Mhm. Eh, Eh, ura- ni ibyo nashaka kubaza umutumirwa murakoze cyane eh, urakoze cyane johnson reka twakire na dominique dominique uranyumva
yego ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nagomba mbanza ndamutse uwo mutumire hatunga imana yego arabumva
yego nagomba ndamubaze none ko yavuze yuko nk'iyo bapompa ibiharage baca babuza abanyagihugu yuko bobanza kurindira kubijya haheze ni- niburi buri nk'indwi zitatu tukaba tuzi ingene mu burundi naho abantu usanga nk'ubu kenshi bashonje none uba arazeye uburara n'uburamuka kuri utwo duharage yoca amara nka- nk'indwi zitatu adafunguye
Eh, reka bu- ikindi kibazo nanjye mfise nagomba mbaze nk'akarorero none bariko bategura iki ko numvise avuga yuko hariho abantu badashoboye gupompa nta kuntu boraba bakazana bijya byikizimyamoto bakabishiramwo uwo muti hama bagacanka n'amazi hama bagaheza bagafasha abo banyagihugu gupompa Mhm. Eh, reka- ikibazo kigira gatatu none ko bavuze yuko benshi nk'imirimo isa n'iyononekaye leta iri kwitegura iki yego hariho abo bigishoboka ko bashobora gupompa kubona abo imirima yabo yamaze kononekara leta iri kwitegura iki nk'imfashanyo yoshobora guha abo banyagihugu
Eh, urakoze cyane utubazo twanjye twarutwa urakoze cyane dominique reka ubwo duhe umwanya umutumirwa wacu hanyuma abasubize Eh, bwana hatungimana ko ndabumva Eh, mwabumvi mwumvise ibibazo by'aba bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagira ngo mubasubize yego Mm.
mbere kuri kuri kibazo cya johnson icyo ndomenyesha ni uko ubwa mbere yuko buno bukoko buta- buno bunyabwo butateye mu ntara ya cankuzo gusa ni ni intara nyinshi bwateye na cyane cyane intara usanga ziha zihana u- zihana ubibe n'ibindi bihugu cyane cyane izindi ntara usanga harimo amashamba cimeza navuze yuko buno bunyabwoya ubwa mbere buterwa n'ihi- n'ihindagurika ry'ibihe naho turaze ngaha mu burundi ingene zagenze kuva mu kwa cumi na kabiri gushika mu kwa gatatu imvura yaraguye ku rugero rushimishije aho ugera mu kwa gatatu gushika mu kwa kane haratse uruzuba rukomeye cyane rwatumye haba iryo hindagu- haba iryo hindagurika ry'ibihe cyo rero turiko turakora nta ki- nta nta kibuze turiko ubu turiko duhimiriza bene gihugu gukingira ubwa mbere amatongo yabo kugira imvura iguye ari nyinshi ibiterwa byacu bizotwagwa iyo imvura itaze no turazi yu- murazi yuko ibidukikije biri mu bituma cyane cyane biri mu bituma kenshi imvura yigwa turiko tura mu gihugu cyose ubu mu gihugu cyose hari umugambi wa leta wo gu- wo gukingira ibidukikije mu gihugu cyose ariko haragwirizwa imibyaro y'ibiti izotegwa ku misozi yose ihanamye kugira turabe yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryoza riragabanuka turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri iki gihe mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese